Iri ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi uyu munsi kuwa kabiri tariki mirongo ibiri n'umunani y'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri kumwe na fide niyongabo buri mwaka uko bashoye ikawa bashoronka mirongo itanu ku kiro abagore gusa muga abagabo bataronka uwo ni ntirampe reveriyano arongoye koperative kanura tubone kure avuga ukuntu abapfasoni b'abarimyi b'ikawa baronse akarusho kuri ico gitegwa iyi nkuru cyo kimwe n'izindi nkuru zerekeye ibiganiro bihuza abarundi byatanguye arusha ejo kuwa mbere ku kuzimba kw'inkwano mu rwanda turazigaruka ko mu kanya gatoyi ariko imbere yaho reka dutege amatwi mugenzi wacu aroyisi bigira imana yaduteguriye amakuru avuga hirya no hino ku isi mwaramutse aroyisi umwanya n'uwawe urakoze fidele turayahera mu gihugu cya zimbabwe umukuru w'icyo gihugu mushasha emerson munangagwa yarahagaritse leta yahahora aca aha ubushyikiranganji bubiri bukomeye abahoze muri leta ya robert mugabe ibyo byashyikirijwe ejo ku munsi wa mbere n'iradiyo hamwe na televiziyo by'igihugu patrick cinamasa yagenywe kuba umushikiranganji w'ikigega ca leta nawe simbarashe mumbengwegi ahabwa imigenderanire n'ayandi makungu bose bava mu mugambwe zanup pf uri ku butegetsi kandi bahora muri leta yahahora perezida munangagwa kuri wa kabiri akaba yatumye ko inama y'abayobozi bakuru mu bushikiranganji bwose bwahahora mu kurindira ko agena abandi bashikiranganji basigaye bashasha umukuru w'igihugu cy'ubufaransa emmanuel macron ejo ku munsi wa mbere ku mugoroba niho yashika iwagadugu muri burkina faso mu rugendo rw'iminsi itatu ku mugabane wa afurika ruzomushikana muri cote d'ivoire na ghana perezida macron yabwiye abamenyeshamakuru ko ari urugendo rutumbereye gukomeza imigenderanire hagati y'ubufaransa na burkina faso hamwe n'umugabane wa afurika yabivuze inyuma y'aho yakiriwe na perezida wa burkina faso roque marc christian kabore macron avuga ko burkina faso ari igihugu cyatanze akarorero keza ka demokarasi muri afurika ati nicyo gituma mpereye uru rugendo muri iki gihugu ku munsi wa gatatu ejo akaba azoja i abidjan ku murwa mukuru wa cote d'ivoire mu nama igira gatanu izohuza uburayi na afurika aho azohurira n'abakuru b'ibihugu vya afurika hamwe n'ab'umuryango w'ubumwe bwa burayi bose hamwe barenga mirongo umunani tukivuga rero kuri urwo rugendo rwa macron muri burkina faso abantu bari ku mapikipiki bambaye ibikoti birebire barateye grenade imodoka y'igisirikare cy'ubufaransa muri karitiye y'uburaruko bwa uwagadugu ikomeretsa abasivile batatu harimwo umwe yababaye cyane hari imbere y'uko perezida emmanuel macron ashika muri icyo gisagara ayo makuru akaba atangwa n'abajejwe umutekano muri burkina faso muri somaliya naho wakora iterabwoba umwe yarishwe mu gitero cy'indege cyakozwe n'abasirikare ba leta z'ubumwe za amerika bafatanije n'inteko za leta ya somaliya ibyo byatangajwe n'umukuru arongoye inteko za amerika ziri ku mugabane wa afurika icyo gitero cyakozwe ejo ku munsi wa mbere mu masaha ya saa cyenda z'umuhingamo muri somaliya mu buraruko bushira ubuseruko uwo mutegetsi mu gisirikare cya amerika amenyesha ko abasirikare biwe bazobandanya gukoresha uburyo bwose bemerewe n'amategeko kugira bakingire abanyamerika kandi batuze abakora iterabwoba muri ico gihugu ca Somalia igitero ceje kuwa mbere gishikanye ku bitero mirongo itatu indege za gisirikare za Amerika zimaze kugaba muri uyu mwaka ku barwanyi ba Al-Shabaab mu gihugu ca Somalia ahandi havugwa iterabwoba ni muri australia umugabo w'imyaka mirongo ibiri akekwa kuba yariko arategura igitero c'iterabwoba mu gisagara ca melbourne mu bumanuko bwa australia yaho yakoze mu ijoro ry'umunsi uh, uhereza yokoze ico gitero nico yokoze ku mwijoro ry'umunsi uhereza umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi bonane iza rero yarafashwe ivyo vyashyikirijwe n'igipolisi co muri leta ya victoria kuri uyu munsi wa kabiri abategetsi ba australia banywe bafise ubwoba bw'ibitero vy'iterabwoba bakaba barafashe ingingo zo gucungera umutekano zikomeye cyane kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane bemeza ko ibitero cumi na bitatu by'iterabwoba byaburijwemwo muri iyo myaka iheze gushika ubu iterabwoba kandi muri iraki igipolisi muri ico gihugu gitangaza ko umwiyahuzi yaturikije bombe mu isoko riremamwo abantu benshi mu micungararo y'umurwa mukuru Bagdad ica abantu bashika kuri cumi n'umwe abategetsi bavuga ko abashika mirongo ibiri na batandatu bakomeretse muri ico gitero co ku mugoroba w'ejo kuwa mbere umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu wemeye ko ari wo wakoze ubwo bwicanyi ivyo bibaye mu gihe igisirikare ca iraki kikibandanya urugamba rwo gutuza uwo muhari inyuma yo kuwambura ibirindiro byose warimwo mu burengero bwa irake hafi y'urubibe na siriya mu ndwi iheze umushikiranganji wa mbere wa iraki haidel al abadi yavuze ko igihugu ciwe kigiye vuba gutangaza intsinzi ku muhari wa leta ya kisilamu tugaruke gato muri afurika inteko za gisirikare zashinzwe gutuza imihari y'abarwanyi b'abarwanya leta muri sudani ejo ku wa mbere zarafashe umwe mu bakuru bakomeye b'umuhari urwanira mu buraruko bwa leta ya darfur musa hilal yahoze ari mu bafasha perezida omar al bashir mu nyuma ahitamo gushinga umuhari urwanya leta yafatanywe n'umuhungu wiwe habib mu gisagara ciwe c'amavuko ca mustariyaha nk'uko amakuru ava mu butegetsi abivuga musa hilal ni umwe mu bantu oni yafatiye ibihano oni na leta z'ubumwe za amerika bamurega ivyaha yakoreye muri darfur mu burengero bwa sudani
urakoze yaroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ni umwanya w'amakuru yo mu karere mu gihe ibiganiro bihuza abarundi byatanguye arusha ku munsi wa mbere urunani fenadeb ruharanira ineza y'abana ruvuga ko ibibazo by'abana byibagiwe mu bizokwigwa urwo runani rusaba ko ivyo bibazo bitokwirengagizwa kubera abana ari bo muri kazoza bazoshira mu ngiro ibizokumvikanwako ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika eroje burikaneza Runani Fernandebe rumenyesha ko naho rutatumiwe mu biganiro biriko bibera yarusha muri Tanzania rushimishwa no kubona begwa n'ibibazo by'abarundi bari kumwe n'umuhuza mukapa basubiye guhura kugira ngo batore umuturama w'ibibazo vya politiki igihugu kirimo urwo runani runemeza ko rukurikirana cyane ivyo biganiro n'ikizobivamwo bitewe n'uko rwitaho ibibazo vy'abana barenga ibice mirongo itandatu kw'ijana vy'abarundi bose ariko rero muri fenadebe basanga ata kibanza abana bahawe muri ibi biganiro jacques nshimirimana umukuru wa fenadebe by'ukuri biboneka yuko abatunganije ivyo biganiro batashize imbere cane ikibazo c'abana bahuye n'ibibazo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bagerageza kugifatira mu kivunga co kimwe n'ibindi bibazo bakibagira yuko abo bana ababa bapfuye abatandukanye n'imiryango yabo abashurashujwe abagiriwe amabi atandukanye abo bana bo bataruhara na rumwe baba bagize mu bibazo vya politiki igihugu kiba kirimo rero ico nticatunezereje na gato ku bwacu abajejwe gutunganya ibiganiro kujya bagize urutonde rw'ibindi bibazo vyo kwiga ko bari gushiramwo ikibazo co kwiga ingene abanyepolitiki b'abarundi bakwiye kwamana ntaryo bakingira abana mu mvugo no mu bikorwa vyabo mu bihe vya politiki baba barimo turabizi yuko ivy'abarundi bihera mu mvugo bihera mu gutyozanya kandi bariko baratyozanya abana baba bavyumva iyo bariko bahamagara abantu kuja guhakana iki canke kiriya ntibahora bayibuka kubuza yuko abana badakwiye kuja muri ivyo ivyo vyose rero bikatwereka yuko hamwe abajeje gutunganya ibiganiro kuganira ico batagihagaze ko cane nejo tuzosubira kuja mu njyane nka benize izo njyane nshimira imana asigura ko zatumye abana ibihumbi birenga amajana abiri na mirongo itandatu baja mu ngorane inyuma y'intambara yo mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu mugabo yibutsa kwiyarusha mu mwaka w'ibihumbi bibiri aho hasinywa amasezerano y'amahoro no guhagarika intambara ivyo bibazo vyirengagijwe hagahamagarira abaganira ubu kudakora iryo kosa mu bibazo arusha ya mbere itatoreye umuti ni ikibazo c'abana bari babaye impfuvyi mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu n'ukuduga abo bana hageze igihe baba bagera hafi y'ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu hanyuma ikindi kibazo n'ikibazo c'abana bagera hafi ku bihumbi cumi n'umunani bakoreshejwe mu gisirikare bakoreshwa no mu mihari yagwana ivyo bibazo ntivyigeze biganirwa ko yarusha bisigura yuko hari igihe abaganira bafata abana yo kumengo si abantu umenga ibibazo ntibiberekeye kandi bibakorako kuko iyo babiganirako uyu munsi ntituba dufise abana bavuye mu gisirikare abandi bakava mu mihari bagwana bakaca bajanwa mu mihana yabo ata kintu na kimwe batekerewe ata n'inyigisho bahawe zo kugira basubire kubana neza n'abantu inyuma y'imyaka n'iyindi bari ku rugamba rero turifuza yuko arusha ya kabiri itokora iyo erere kuko niba ibagira abana nibo bonyene bazoshira mu ngiro ibi abarundi bazoba basezeranye kuko ntibazoguma ari abana bazocika abantu bakuze hama nabo bajeho komande batwara igihugu ibiganiro bihuza abarundi ba inshuro ya kane bitumwa ko hanze y'igihugu kuva mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu kwezi kwa kane uyu mwaka muhuza mukapa yari yashikirije ko yifuza kubirangiza mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka nyene naho vyagiye bidindira kuri iyi nshuro abavyitavye bavuga ko bizeye ko iyo arusha bazohafundikira ijambo rishika ku ngingo zitomoye zotuma igihugu kiva mu matati ya politike kimazemwo imyaka irenga ibiri eroje urikaneza bujumbura ijwi rya amerika
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu rwanda inkwano zirazimvye umumenyeshamakuru wacu asumuta kaboyi yagendeye urwaruka rwo muri sekiteri ya kiramuruzi mu karere ka gitsibo mu ntara y'ubuseruko bw'u rwanda bamubwiye ko babura uko babigenza bakikopesha umugeni ibyo gukwa bikazoba inyuma y'imyaka baramaze kubana muri iki gihe hirya no hino mu gihugu humvikana amajwi y'urubyiruko rwinubiraho gushinga urugo bitoroshye kubera igiciro cy'inkwano kiri hejuru abahungu bavuga ko baka amafaranga menshi y'inkwano abakobwa nabo bagasabwa kwitwaza amajyambere afatika ibintu usanga byarahinduye isura y'ubukwe nyarwanda mu murenge wa kiramuruzi mu karere ka gatsibo mu ntara y'iburasirazuba urubyiruko rwaho rufite amikoro make ruvuga ko rwabonye igisubizo urwo rubyiruko rwaganira n'ijwi ry'amerika rutangaza uburyo bunyuranye rukoresha bakabona abagore kandi batagoye bagombye kumara umutungo wabo bashakisha inkwano banki inka ebyiri ntazo nabonye byagenze gute ngewe ntabwo nasabye namutwaye forode kubera ko nabonaga nta nkwano nabona bari baguciye inka ebyiri inka ebyiri hano zifite agaciro kangana gute inka ebyiri zifite nk'ibihumbi magana atandatu nyine bararakaye bagera aho barabireka nuko baramunkubye ubwo nagiyeyo banshi ibihumbi magana atandatu ngenda ndimo kuyapagasa cyangwa se ukamushaka mugakora amafaranga yaboneka mukajya iwabo mukabyumvikana ubwo nanjye mubonye twakumvikana nyine tukagira uko tubikora byoroshye dushobora kwikopesha tukazaba twishyura umuntu nawe inkwano y'ibihumbi magana ane se wapfa kwikura he ahubwo ayo magana ane mwayabyaza umusaruro hanyuma hakaza inyungu izavamo ukayikwa umukobwa ababyeyi bavuga ko bishimiraga ko abakobwa babo babereka ibirori bagakobwa ariko kubera ubukungu bugenda burushaho kumera nabi bahitamo gutanga abakobwa babo ku buntu aho kugira ngo bazabyarire mu rugo baragenda bagahurira hariya bakumvikana inkwano ikazashakwa bakayitanga nubwo yaba abyaye gatanu gatandatu karindwi bikundaniye rwose ndemera bakagenda umusore yumvikana n'umukobwa wenda bakigendera ubwo rero twese twabonye ko tugomba gushyira hamwe turabyihurira rwose yaba indamanani z'ababyeyi muravuga dufite nayo dufite kweli ubushobozi bw'ubu ni bukeya kwanga ko umwana wawe abana n'undi mwana wa kanaka ntibabane igihe nikigera azashakashaka aguhereza gukore mu ntoki nawe wishime nk'uko warabyaye niba wiheze umwana ku mashyiga ngo azarinde no gutwarira indi wawe burya ibishubaziko bine bitanu mu rugo uzi yuko birusenya ahubwo aho kurwubaka inteko nyarwanda rurimo n'umuco isanga ubukwe mu rwanda bugaragaza ko inkwano n'ibirongoranwa bisigaye bibera umuzigo abakundanye rimwe na rimwe bigatuma batabana cyangwa bagagorwa no gukora ubukwe dr jacques nzabonimpa umuyobozi w'ishami ry'umuco mu nteko nyarwanda rurimo n'umuco atanga inama z'uburyo inkwano zikwiye gufatwa zigendeye ku muco nyarwanda ku nkwano tuvuga ko ibyifuzo ari uko bagaruka bakamenya umwimerere w'inkwano ni iki inkwano cyari ishimwe umuryango w'umuhungu uha umuryango w'umukobwa ubereka ko bareze neza icyo rero nicyo twe twababwira kugarukaho bakamenya icyo ngicyo niba rero ari ishimwe ishimwe ifite kuba yabaga ari inka cyangwa isuka cyangwa itungo iryo ari ryo ryose abanyarwanda rero nk'imiryango yombi hana abageni twe tubagira inama yo kumvikana kuri rya shimwe ntibiremerere cyane cyane ingo zigiye kubaka zikeneye mu nteko nyarwanda ririmo n'umuco bashyigikira ko inkwano ikwiye kuba ikintu kitaremereye inkwano ikagaruka ku muco nyarwanda nk'ikimenyetso cy'ishimwe gihabwa iwabo w'umukobwa bashimirwa ko bareze neza asumta kaboyi ijwi rya amerika mu karere ka gatsibo mu ntara y'iburasirazuba urwaruka rwiga mu ishuri ry'imyuga mu karere ka musanze mu ntara y'iburaruko rwatangiye gukora intebe mu isima umumenyeshamakuru wacu eric bagira ubusa yarabagendeye umwe mu batanguje uwo mugambi eme jules simbi yamubwiye ko umugambi wabo ari ukwironderera imirimo no gukingira ibidukikije eric araduha ibindi kuri iyi nkuru iriya rero ni irangi urabona ko rifite ishusho y'igiti cya ribuyu cyangwa se na mahogani bitewe n'igiti umuntu akunda twagerageje kuvanga ibingibi ni ukugira ngo twereke abakiriya bacu ko a- nimba wikundira n'igiti twe twafata bito tukayikugirira igiti aho kugira ngo uteme igiti ngo ni uko wishakira igiti ino fiche bwana twashyize embe mu jules bigaragaza simbi umunyeshuri mu ishuri ry'imyuga i musanze mu majyaruguru y'u rwanda icyarimwe n'umuyobozi wa kompanyi y'ubwubatsi rcgf rwanda limited imbere y'intebe zitamenyerewe mu rwanda zikoze muri beto zifite ishusho y'uruziga arazisobanurira ijwi rya amerika uyu munyeshuri na bagenzi be bamaze amezi umunani bashinze kompanyi rcgf rwanda limited umuyobozi wayo yabwiye ijwi rya amerika ko bayishinze mu rwego rwo kwihangira umurimo ariko no kurengera ibidukikije twe tumaze kwicara nk'ura twiga ubwubatsi twese twabonye ko civil engineering market iri mu bintu bigira ingaruka kandi mbi ku bidukikije by'umwihariko ibiti nk'urugero jya ubona ko abantu benshi bafite intebe zikoze mu biti amaparafo mu biti inzugi mu biti turamutse dukoresheje tekinoloji twiga mu mashuri nk'ubu ngubu twakora ubundi buryo bwadufasha kurengera ibiti aho kugira ngo uteme igiti ukore intebe ahubwo ukagura intebe ya beto ugatera igiti ibyo bizadufasha kugera kuri ya gahunda ya leta ifite bibiri na makumyabiri kuzaba ifite ubutaka mirongo itatu ku ijana buteyeho ibiti ibi ntibyagerwaho tutabigizemo uruhare twebwe imbaraga z'igihugu ni muri urwo rwego dukore dufite iyo kampani twa sg rwanda limited dukoresha intebe zo mu busitani zikoze muri beto zihangana n'imihindagurire y'ikirere- y'ikirere ntizishya zigabanyije uburemere zifite ubwirinzi ntizishobora kwibwa zirinzwe n'uburemere bwazo ariko ufite ibanga rya- ryo kuziterura ikindi kandi tukifuza kwisiparinga bagenzi bacu urubyiruko kugira ngo bagire uruhare nabo mu guhanga imirimo n'udushya kubera abagize iyi kompanyi y'ubwubatsi bw'intebe bakoresheje beto aho kwifashisha ibiti bakiri ku ntebe y'ishuri ndetse n'ubushobozi bukiri buke ikigo cy'imyuga bigaho cyabaye kibatijeho gukorera kandi intumbero nuko bazaguka bakagira ahabitirirwa babwiye ijwi rya amerika ko mu gihe bamaze batangiye bamaze kugurisha intebe eshatu zikoze muri beto umva agaciro ka buri imwe ino ntebe ubusanzwe igura ibihumbi magana atandatu ariko ngira ngo babonye ko twagize kuri tekinoloji yo gukora fomwaka y'icyuma izajya ikora noneho intebe nyinshi izadufasha kugabanya igiciro cy'izi ntebe zacu kuko ino ntebe yaguraga ibihumbi magana atandatu izagabanuka mirongo itanu ku ijana igere ku bihumbi magana atatu gake gake tuzagenda tuvumbura n'utundi dushya tuzadufasha kugabanya ibiciro by'intebe zacu ku buryo intebe buri muntu wese azaba afite ubushobozi bwo kuzigura uretse kumva ko izi ntebe zikoze muri beto kuyisanga iteretse ahantu iteye amarangi biragoye guhita ubitahura ibingibi ni ukugira ngo twereke abakiriya bacu ko a- nimba wikundira n'igiti twe twafata beto tukayikugirira igiti aho kugira ngo uteme igiti ngo ni uko wishakira igiti ino finisaje twahisemo kugira ngo tugaragaze ko dushobora gukora ikintu cya beto gifite shepu nk'igiti neza nimba n'igiti wikundira ariko bitewe n'uburyo ikoze bashobora gutandukanya ibice biyigize igihe bayimura bakayitereka aho bashaka kugeza ubu izi ntebe zikoze muri beto ku ikubitiro zigenewe mu busitani abazikora bakavuga ko aho ariho bibanze ariko ko bitewe n'ababagana n'izo mu nzu bazazikora ariko hagize n'umukiriya wifuza ko tumukorera furniture yajya mu nzu mo imbere twayikora tukanakora ganisaje tukashyiraho n'imisego rwose ukabona intebe nziza kandi nyamara ikoze muri beto ni uko gusa twahisemo kuba turi specific ku busitani mu gutangira kuko dufite intego yo kuzaguka tukaba investment group nini cyane abanyeshuri bashinze kompanyi ikora intebe muri beto mu rwego rwo kwihangira imirimo biragwa mu murongo w'intego za gahunda y'ubutegetsi ishyiraho amashuri y'imyuga gusa hari ababona ko ubumenyi bamwe bakura muri ibi bigo by'imyuga nta gishoro nayo ari indi ntambamyi ikomeye bwana yerike nshimiyimana muri rcgf rwanda limited akajya inama kuri bagenzi be yo kwihuriza hamwe bahuze imbaraga bakorere hamwe niyo nama nabagira igishoro si ikibazo iyo ufite umushinga ufatika kandi uteganya gukora ibintu byinshi bitandukanye ni ukuvuga ngo ikiba kibura ni ugukoresha amahirwe yo kugaragaza wa mushinga wawe ndetse no kwishyira hamwe nk'ubu ngubu urabona ko dukora turi batatu kampani tuyifatanyije turi batatu rcgf rwanda ubu bufatanye twagize hari icyo bwatanze birumvikana cyane ko iyo nza gukora ndi jyenyine cyangwa tarisisi cyangwa jire ngo akora ari umwe ntacyo twari kugeraho ariko n'urundi rubyiruko turarushishikariza gushyira hamwe bakiyegeranya bagashaka amahirwe cyane ko dufite ubuyobozi bwiza bu- butanga amahirwe ku rubyiruko rwabuze akazi bakiyegeranya bakibumbira mu makoperative bagashinga za kampani nabo bagatera imbere hanyuma twese tugakora kugeza ubu aba basore bishyize hamwe mu mugambi wo guhanga umurimo muri kompanyi rcgf rwanda limited ni abakozi bane bahoraho n'abandi batandatu badahoraho bafite intumbero ko mu myaka itanu iri imbere bazaba bahanze byibura imirimo makumyabiri gusa haracyari indi ntambamyi ikomeye kuba ibintu byabo bikiri bishya mu rwanda kandi bikiri ku giciro cyo hejuru ugereranije n'ubushobozi bwa bamwe mu banyarwanda imibare igaragaza ko abarangiza amashuri makuru na za kaminuza ari bo bari ku mpuzandingo yo hejuru ya cumi na kane ku ijana mu bibasirwa n'ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko ni mu gihe intumbero y'ubutegetsi ari uguhanga imirimo ibihumbi magana abiri buri mwaka idashingiye ku buhinzi bigaragara ko ari intego butarageraho kuko buvuga ko bwahanze imirimo isaga ibihumbi ijana na mirongo ine ku mwaka aha bagira ubusa ijwi rya amerika imusanze mu majyaruguru y'u rwanda
mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda i washington dc mu burundi ikawa ishowe n'abakenyezi yaradugijwe igiciro muri koperative ishorera ko abarimyi b'ikawa bo muri komine ya giteranye ako karusho kadahabwa abagabo kangana n'amafaranga mirongo itanu ku kiro uyoboye koperative igura izo kawa avuga ko iyo ngingo yafashwe kubera ko umugore akumirwa mu iterambere ryamuka ku ikawa kandi ari we azikorera umumenyesha amakuru w'ijwi rya amerika jean bosco ndarurinze niyo nkuru adufitiye muri komine ya giteranyi ikawa zishoka ku itonorero rya koperative kanura tubone kure ikawa ishoka yose kuri iryo tonorero ifise umuguzi wo mu gihugu c'ubuyapani uwo muguzi abicishije kuri iyo koperative yafashe ingingo yo kuduza agaciro k'ikawa ishowe n'umukenyezi yarayirimiye ntirampeba reveriyano arongoye koperative kanura tubone kure umwaka wa mbere barashoboye kunyungikira amafaranga aguzwe impene zihuye n'abagore bose bashoboye gushora haciye haba ibintu byo kuza barafashanya bashamurirana ubu bafise impene nyinshi rwose cyane imyaka yagiye ikurikirana naho baciye baza bararonka amahera mirongo itanu itanu ku kiro cose ni ukuvuga buri mwaka uko bashoboye ikawa baca baronka mirongo itanu ku kiro abagore gusa mugabo abagabo bataronka Ntirampeba avuga ko ikawa yari igiye gusubira inyuma kubera umukenyezi yakumiriwe mu iterambere ryamukako ati naho havuye iciyumviro cyo kuyiduza ayo mafaranga bayahabwa kugira ngo eh, bakunde igiterwa cy'ikawa biyumvemwo mu iterambere na cyane cyane kubera yuko abagore benshi bakumirwa mu iterambere ryo mu ngo mu bijyanye n'igiterwa cy'ikawa ukaza gusanga umugore niwe akorera ikawa niwe agira gute mugo hageze kwamura kandi akaba ariwe yamura mugo hageze guhembwa amafaranga agahembwa umugabo gusa abagore baca bacika intege muri icyo gihe aha rero habaye kugira ngo tubagarukire tubereke yuko ahubwo bakwiye gutekunda igiterwa cy'ikawa abakenyezi baremeza ko bari barahevye ikawa kubera ataco bayironkamo abo ba databuja abo batware bacu nyene tubana nibo bimenya nawe nyene baku- bagusoneye bakaguha umunyu washima ivyo cibure bakuguriye nk'agatenge mugabo ubu unyi twebwe baragize nyene hamwe ikawa z'iwacu zigira akamaro nyene bakadushirirako n'inyongera y'amafaranga mirongo itanu ku kiro nico caciye kinyongera n'intege zo kugira nanje ntere izindi uno mukenyezi avuga ko uno munsi atagitega amashi umugabo mu kwigurira agahuzu umugabo akagenda akakira izo kawa amafaranga akash- akakira agashira ku w'inyuma twe ntituronke wagira imana yakuzana akaro kutumesa canke akunyu ugashima agatenge ndigurira kubera ku karusho dukura muri koperative ko dukawa twacu tudushora muri koperative mu ntango ako karusho karahatswe gucanishamo abagabo n'abagore bashorera ikawa ku itonorero rya koperative kanura tubone kure yo mu giteranyo nyandwisani ni umwe muri abo bagabo ngize gutya mu nyuma numva ngo babongeje mirongo itanu ku kiro erega twaridoze na perezida wa koperative dushaka kumushwanira none twebwe twe ko mutatwongeza no kubera yadusiguriye avuga ati burya tugira dukundishe abadamu igiterwa c'ikawa nyimba waho uruja kuzikorera wenyene atagufasha ati ubu rero agira abora akamaro nimwaba mubanye neza mu rugo zijya ntungwa zizi iwawe zizokugirira akamaro ejo ajya amafaranga y'inyongera nyamba yahora kugora kugitenga azocigurira mugabo tumaze kubibona kabisa ubu abadamu benshi batahora bakurikirana igiterwa c'ikawa ubu u- mbere nibo bazikurikirana gusumba ubu tumeze nk'abahiganwa Badende Jumayine umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Muyinga ajejwe ubutunzi arashima iyo ngingo avuga ko hari hasanzwe hari guhimiriza ayandi makoperative kugira akore nk'uko bayahaye asanzwe ni hariho n'ihimirizwa za cyane cyane mu makoperative ko kawa irimwe n'abagore nayo nyine ifite agaciro eh, hari amafaranga y'inyongera batanga ku kiro kugira ngo bashobore guhimiriza abafasoni kugira ngo nabo nyine bijukishe ico ico gitego na cyane cyane ko ari no mu mugambi wo kugira ngo mu rugo hashobore gufata gufatwa ingingo ifatiwe hamwe n'umugore n'umugabo mu bijyanye no ku no kubungabunga umwimbu w'urugo muri komine ya Giteranyi abakenyezi ijana na mirongo itanu na batanu bashorera ikawa ku itonorero kanura tubone kure baramaze kugira ibipimo vy'ikawa biganzira muri komine ya Giteranyi y'intara ya Muyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugihe mwumviriza ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika n'umuryango w'ubukungu w'ibihugu bya afurika y'uburengerazuba ecowas mu magambo ahinnye y'icyongereza bavuguruye amasezerano y'ubufatanye mu iterambere ry'abaturage bo muri afurika y'uburengerazuba imihango yo kuyashyiraho umukono yabereye ku cyicaro cya ecowas mu murwa mukuru wa nigeria abuja ku itariki ya cumi y'uku kwezi turimo hagati ya alex duprez umuyobozi w'ikigo cya leta zunze ubumwe za amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga usaid muri afurika y'uburengerazuba na marcel dusuza perezida w'inama nshingwabikorwa ya ecowas aya masezerano amaze imyaka mu ivugurura ryayo guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika yiyemeje gutanga amadolari miliyoni 298 n'ibihumbi 700 mu gihe cy'imyaka itanu ibihumbi 2015 ibihumbi 2020 azafasha ecowas mu bikorwa byo guteza imbere inzego za demokarasi ubukungu ubuhahirane ishoramari amahoro umutekano n'amahirwe muri afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara aya masezerano avuguruye ateganya n'andi madolari y'inyongera miliyoni mirongo itatu n'imwe n'ibihumbi magana atandatu arimo miliyoni makumyabiri n'eshanu n'igice agenewe by'umwihariko ibikorwa byo kurwanya ibirebana n'ubutagondwa mu karere ka ecowas mu muhango wa buja harimo na david young wungirije ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika muri nigeria nawe yashimangiye ko guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika itazahwema gutera inkunga ibikorwa bya afurika ubwayo bigamije kubona umuti w'ibibazo bwite by'umugabane muri iyo nkunga harimo gushyigikira imiryango itandukanye y'uturere twa afurika david young yavuze ko ibikorwa bya usaid byo gushyigikira iterambere ry'akarere birimo n'inkunga mu yindi migambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika itandukanye nk'uwo guhahirana witwa trade africa uw'ibiribwa witwa feed the future ubuzima global health imihindukire y'ibihe global climate change n'uwo kurwanya iterabwoba muri afurika trans-sahara counter terrorism partnership kuvugurura amasezerano y'iterambere hagati ya leta zunze ubumwe za amerika na ecowas bikomeza kurushaho ubutwererane bumaze imyaka hagati y'impande zombi binyuze muri usaid west africa na ecowas david young yavuze ko yizeye ko amasezerano mashya azafasha impande zombi kugera ku migambi bafatanije yo kurandura ubutagondwa n'ubukene no guteza imbere ubuzima n'imibereho muri rusange mu karere kose
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha mwakoze kudutega amatwi tubifurije amahoro n'umunsi mwiza tubatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu bikurikira kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.